mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenie mukankusi nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
twese twavuyeho twiyemeje umwe wese mu gihugu arimo yuko tuzohanahana amakuru y'ingendo zigirwa n'abantu bagizwe ivyo vyaha badashobora gukurikirana mu bihugu vyabo ko baheza bakagira bimwe bita presiyo mu mareta yabo n'ubutungane bwabo canke bagakoma induru umuntu agafatwa uwo ni Lambert Nigarura wo mu ihuriro ry'amashyirahamwe harimo n'ay'abarundi yakorana n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI yakoranije inama muri Cote d'Ivoire kugira ngo barebere hamwe uko hagateka n'uburenganzira bwa muntu bwifashe ku mugabane wa Afurika n'inama ayo mashyirahamwe yatanga avuga ku byo bagezeho muri iyo nama iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo ikiganiro ku bibazo abahinzi b'ibirayi mu rwanda barimo guhura nabyo ndetse n'ikiganiro intamenwa turabagezaho mu kanya turabararitse rero mube hafi ya radiyo yanyu nongera mbaha ikaze mu biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika amashyirahamwe muri afurika ahakorana n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga cpi ahamagarira ibihugu bya afurika gushyira mu bikorwa amasezerano bifitanye n'urwo rukiko mu guhagarika abategetsi bashakishwa n'urwo rukiko iyo bagendereye cyangwa se baciye muri ibyo bihugu bajya ahandi icyo cyifuzo cyatanzwe nyuma y'inama abayobozi b'ayo mashyirahamwe bari bamazemo iminsi itatu Abidjan muri Cote d'Ivoire muri ayo mashyirahamwe harimo n'ay'abarundi n'ubwo leta y'icyo gihugu yikuye mu masezerano agenga CPI mu mwaka ushize umunyamakuru w'ijwi ry'amerika heroje wirikaneza ubu ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i Nairobi muri kenya adufite inkuru irambuye ihuriro ry'amashyirahamwe akorana na sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi akongera agashirikira ibikorwa vyayo muri afurika ryari ryakoranije iyo nama kugira ngo amashyirahamwe arigize arabire hamwe ukuntu hagati y'akazi na muntu kifashe ku mugabane wa afurika n'intererano rishobora kugira mu gukomeza ubutungane budakumira kandi budahengamye nk'uko bisigurwa na metre lambert nigarura arongoye runani rw'amashyirahamwe y'abarundi akorana na sepeyi nawe nyene akaba yari muri iyo nama aganira n'ijwi rya amerika kuri telefone kuri uyu wa gatanu nigarura yatubwiye icyifuzo nyamukuru bahagaze ko twese twavuyeho twiyemeje umwe wese mu gihugu arimo yuko tuzohanahana amakuru y'ingendo zigirwa n'abantu bagizwe ivyo vyaha badashobora gukurikirana mu bihugu vyabo ko baheza bakagira bimwe bita presiyo mu mareta yabo n'ubutungane bwabo canke bagakoma induru umuntu agafatwa uburyo atabaho bazoducarukana uguhagarika abantu baronderwa na sepeyi hanze y'ibihugu vyabo naco nigarura nawe nyene yashikirije ashimangira gusumba ibindi ku vyerekeye igihugu ciwe burundi nivyo bwaravuye muri iyo sentare mpuzamakungu ariko bwafashe iyo ngingo mu gihe iyo sentare yari yamaze kugurura amatohoza ari naho butegerezwa kuguma bukorana n'iyo sentare dufatiye ku ngingo ya mirongo umunani na gatandatu y'ayo masezerano uwo munsi rero ico dusaba murazi yuko iyo sentare ata gipolisi isanzwe ifise ariko kugira ngo ishyire mu ngiro imitahe bisabwa yuko ishobora gukorana n'ibindi bihugu byose byasinye ayo masezerano cyane bitayasinye mugabo bikaba byemera gukorana n'iyo sentare icyo dusaba rero ni uko inani ziri muri ibi bihugu zoheza zigakorera mu bihugu byabo kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo umuntu azoba akurikiranwa n'ubutungane w'umurundi ko boheza bagafasha bagakorana n'ubutungane bw'icyo gihugu kugira ngo umuntu ahagarikwe ashyikirizwe sentare mpuzamakungu mpanabyaha uburundi bwikuye mu masezerano y'iyo sentare ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umushikiranganji w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana niwe yabitangaje ico gihe yemeje ko ubutungane bw'uburundi bugavye kugira ngo butuze ivyaha no kudahana amategeko mpanavyaha y'uburundi aravuga neza kuko icaha c'ihonyabwoko ivyaha vyo guhomenabunwa n'ibindi vyaha vyose iriya sentare yotegerejwe kuja gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko duhiriwe duhishije ivyo bifuza ntivyabaye nta vyaha vy'ihonyabwoko vyabaye mu burundi nk'uko babivuga nta vyaha vy'agahomenabunwa vyabaye ngaha nk'uko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega byari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atari urubanza turagira haba ku burundi n'ibindi bihugu vya afurika amashyirahamwe akorana na cpi avuga ko yizeye ingendo nshasha mu vyerekeye ubutungane bw'iyo sentare mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umukuru w'igihugu ca sudani yarahatswe guhagarikwa muri afurika y'epfo ivyo vyari vyavuye ku nama nk'iyi twari twagiraniye muri bene aho amashirahamwe muri afurika y'epfo yagiye agasaba ubutungane bwa afurika y'epfo yuko boshira mu ngiro umutahe tukibaza rero yuko n'ubu inama twahoramwo ituma abantu bose bikangura kugira ngo basabe ubutungane bw'ibihugu vyabo yuko boshira mu ngiro amasezerano ibihugu byabo biba vyarasinye ko hagize umuntu akurikiranwa n'icyaha gisanzwe gukurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu kizira kikadurigozwa yuko yidegembya muri ku butaka bw'icyo gihugu na cyane cyane ubutungane bukerekana ko bwigenga kandi biramaze kugaragara ahatari hake muri afurika ko hari ubutungane
ubwo bwigenge nabwo leta yashyize imbere mu kwisokora muri sepeyi uburundi n'ibindi bihugu vya afurika byagiye kubona yuko ibiriko birakorwayo ntibihuye n'ivyo bihugu vyiyemeje akarorero ni vyagiye biba mu bihugu bimwe bimwe vyagiye bisambuka hitwazwa yuko iyo sentare ariko irakora muga igakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ivyo bihugu mwarabonye ivyo bari bagamije ku burundi abansi b'uburundi baragombye gusambura igihugu naho uburundi bwikuye muri sepeyi nyuma y'iminsi icumi gusa bitangaje iyo sentare yatanguje amatohoza y'ibanze ku vyaha vyoba vyarakozwe muri ico gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yasiguye ko iyo ngingo yari yafashwe umunsi umwe imbere y'uko ico gihugu kivavanwa nayo hanyuma ibigira ibanga ivyo leta yagereranije n'ubusuma fraude mu gifaransa bimwe mu bindi bihugu vya afurika sepeyi imaze kugiramwo amatohoza ni nka republika iharanira demokarasi ya kongo centre africa kenya na cote d'ivoire ahasanzwe ubu hari icicaro c'urunani rw'amashirahamwe akorana na sepeyi indongozi zitari nke za afurika mbere n'amwe mu mashirahamwe mpuzamakungu ahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu bariyamirije akatari gake ibikorwa vya sepeyi bayagiriza kubonera abanyafurika gusa no kwiyobagiza amabi yakozwe na bamwe mu bategetsi b'ibihugu vya rutura harimo guteza intambara n'ubwicanyi kw'isi kandi vyashizwe ahabona n'itangazamakuru na bimwe mu bigo bikomakomeye bihanira agateka ka zina muntu eroje burikaneza nayirobi ijwi rya amerika
eroje urakoze kuri iyi nkuru ibiganiro by'ijwi rya amerika tubikomereze mu rwanda aho abahinzi b'ibirayi mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda bakomeje kwinubira gahunda leta y'u rwanda yabashyiriyeho y'ibiciro byo kugurisha umusaruro ukomoka ku gihingwa cy'ibirayi mugenzi wacu eric bagira ubusa yanyarukiye mu gace ka burera mu murenge wa cyanika aganira n'abahinzi b'ibirayi bamutekerereza akababaro barimo
byatugumyeho ibimundi mu mirimo abantu benshi bari gutinya kubikura bati ntindi gukura ibimondi kandi ni ibyanje bashobora kumfunga kandi ari ibyanje
urakura ibirayi byawe bakagufunga gute ntabwo byumvikana birumvikana kubera ko ni itegeko bakoze iki bashizeho bati mwewe nta muntu n'umwe ugomba gukora iki kugurisha ibimondi niko bimeze ikibazo nuko umuhinzi ajyana abaguzi mu birayi bye afite ikibazo ngo akemure nk'umwenda runaka arimo none ugasanga bari kumufata bande bamufata nyine abamufata ni inkeragutabara nizo zimufata sasa harimo nk'abo kwa mutabazi ejo biriwe biruka ku nduruburizi zikorebe zibijyana hano mu gahunga uzazi kubafata zikabibaka sinibaza niba ari kanyanga ubwo kanyangayo ntabwo bakiyiga nk'uko bayiga ibirayi biraterwa n'ikirere aho ngaho ikibitera ntabwo nkizi nawe niba ubyejeje ari ibyawe bakavuga ngo ntabwo uri bubikure ke mu kubihinga ntibagufashije kugira gute kubihinga nese mugira ngo tuzabishyire igihe cyabyo cyo kurenga iyo kigeze ameza ane birabura iyo bitabuze bikaba ibitiri none muragira ngo bizahiremo bibegete uzabikure ubishyire mu nzu bibore nta yindi nyungu kandi inyungu yari iyo kugira kubona nk'ako gafaranga kakiyambishaho noneho iyo muvuze muti wowe urajya gukura ibirayi bakagufata kugira ngo ubashe kuba wagurisha ku giciro runaka ku bwanyu nkayo wumva wagurisha ku giciro nk'angana amake dukurikije n'ifumbire n'imwe n'abakozi tuba twarakoresheje tubonye nko kurya itanu byaba ari byiza ariko naho ntigaboneka niyo bavuze ngo barakugurira ugasanga biheze ku muhanda wongera ushyiraho abakozi bajyana mu rugo kwa kujyana mu rugo ejo ukongera ugashyiraho abakozi bakarobanuramo ibyaboze ukumva ni igihombo naya mirongo irindwi nayo bavuga n'uvuze ngo aradutanze kugira ngo bitamuboreraho ugasanga n'ubundi tuguze nayo bari kumutangira ngo imibiki n'ibiri byacitse urumva ni ikibazo dufite twebwe ubutegetsi iyo tuganira nabwo butubwira ko ikirayi kugira ngo kive hano mu murima i musanze na burera gihagaze ku kiro amafaranga ijana na mirongo itatu n'atanu nibyo mutubwiza ukuri ye ibyo ntibabivuga babivuga mu nkuru twe ntitubibona iyo batubibona ubu ntabwo tuba dufite agahinda kubona nageze hariya hepfo nsanga hari aho birunze nk'imyanda kandi ari bizima urumva si ingorane uti inaha ikiro ni mirongo irindwi cy'ibirayi hari n'ubwo cyageze kuri mirongo itanu ariko i kigali bakavuga ngo ho ngo bari kugura ngo bashyizeho igiciro ku mafaranga ijana ngo na mirongo itatu n'atanu ariko inaha abacuruzi ntibayatange kandi ntabwo waba ufite ikibazo cy'umwenda urimo ngo nirwo gutanga ibirayi ngo urebe ko wagikemura umwenda wavutse ute umwenda uyuguza ugiye kugura ifumbire ndetse n'abakozi n'imbuto Mm.
ubwo ukaguza amafaranga uzi ko nusarura uzishyura Uv- urimo nk'umwenda w'amafaranga angahe kugira ngo tubashe kumva ikibazo njyewe ndimo umwenda w'amafaranga ibihumbi magana abiri ariko none mfite ibirayi banze ko ngira gute ko mbigurisha none bizagenda bite ko ibirayi kuko bidahunikwa nyine Ibirayi uko ntibihunikwa, bizagenda bizagenda.
noneho kugira ngo bamfunge se si benshi si baba bafunga hano bajyanye ibirayi i kigali bazajyana umurimo n'ibirayi bajyana kugira ngo umurimo uravuga ko bazawuteza cyamunara E, none nimbura icyo kwishyura sinzi uteze cya munara ubwo se amafaranga wawe warashemo ikiro cy'ifumbire nangahe ni magana ane mirongo itanu imbuto ubu ngubu ni magana ane na mirongo itatu umuhinzi ni igihumbi kugera saa sita shiraho kubagara no- n'imiti noneho za detani niba nkumva neza nanone urambwira uti wowe ubwawe ufite hegitari eshatu z'ibirayi wakwipakirira imodoka ukijyanira i kigali ukad- ukagurisha uko ushaka niko ubi- ubivuga e, mubyemeye nabwo ibyo rero muradushuka ahubwo mwebwe twagera iriya niba ari amafaranga muba mushaka ntabwo mbizi imodoka nko mu igihumbi magana atanu kandi ku kiro mirongo itanu imodoka yikora tone enye
aba rero ni bamwe mu bantu b'abahinzi b'ibirayi bavuganye n'umunyamakuru wacu i Kigali mu Rwanda Eric Bagiruwubusa ku kibazo cy'uburyo ah, bura- ku kibazo rero cy'ibi- cy'ibyo birayi ku buryo burambuye muzagikurikire mu bindi biganiro byacu birimo na dusangire ijambo tubagezaho buri cyumweru ubu noneho ni ikiganiro intamenwa
kaze mwumvirize igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
mbere mugabo kurabira mu biti by'urugo ntushike n'amaki kumbe wari wamboye Eh, warazi ko ntabona ashi yambarije kwiba ubuncakiye
mbega shana gucakira gute kandi ntakivaho wundi ubu nsigaye ndi umusunzi w'inzu ntibavuze agashaka ikimuga gisumba umwugaro reka shaka ufina nawe utari kumfata wari ukoma induru nkaca niruka
ehe muhungu ingene nabaye amasumire yamfise ngaha mu kuguru Eh?
ntiwokumviriza ingene ameze ya ya ya ya ya ya erega sha bwa bundi warababaye Eh, warazi ko aragufina uko niko hameze mwebwe mwabonye ari ibisanzwe sha ndatangaye ni wa ukuri koza iyo Eh.
naraye ndagusinziranye biraboneka haye harandya ntiwari kumva none gasha nta muti warose ngo ushireko narakarose erega ha mugabo urafata akabando uje kwa muganga aba wasi aho ndabibona nshaka- aho nshaka agati kari aho Mm?
numva ndiko ndatora mitende mugabo sha Mm.
ije niyishe wishe gutega wanga hajya muri antrenema ntimwabona ko ngenda nk'ikirobo ego vrema asha ahubwo warantangaje ujya munsi hajya ntiyari jewe Yego.
zahari inzoga zigendera sha ibyo uvuga nibyo kuko narabona ko witanga bidasanzwe Eh, kumbe nari naraye ndi Eh.
ntere kubera inzoga nari nanyoye Eh, kumbe hajya waranita ku ko ari we wese Eh, zahari ndarane
none izo nzoga yewe izo nzoga zikugira gutyo U- wari wazikuye he kandi uri umunyeshuri erwa umukinnyi umupira nk'ukwanje ego uwo muhuye wese Mm.
arakugurira agahuguha amafaranga utahana muhira none gajoke nk'umuntu agwaye inzoga nk'izo azi neza ko uri umukinnyi w'umupira ubona wari urukundo nte n'umwana Eh, none ubona ko bagomba kugira nabi
mu bisanzwe Mm.
aziguha ko yakugirira neza mugabo kweri Eh.
sibyo si ibyo nyine kunywa inzoga turi abakinyi si byiza na gato reka mbere si twebwe abakinyi gusa inzoga ni mbi mu nzira zose zose zishoboka Eh, zigera ku bajene ho bikaba ibindi bindi oya mugabo rero shafi yaka Eh.
abo twasangira uko bama Mm.
niko nabo bagotomera Eh, reka none none wovuga bashobora ko kuba nabone biyana Eh, none kumvikane mu fureje okay yego abo bazinywa biyumvira ko ariko arifurahisha Eh, Ndabizi.
ariko ntibamenye ko amagara yabo ariko arahasigara mugabo banyine muri abo twari ko tuzisangiye Eh, harimo abagize igisanganya uwo munsi nyine bari ku ntiwumva moto Yumve, eh, none marike ntumuzi eh, marke marke Mar- Ah, mare kumwe heza aranepase Ehe.
umwe heza aranepase ku ishuri wacu yego yararindiriye kuja muri kaminuza ah none yabaye iki twari ko turasangiriza izo nyobwa yego ariko aradutera inkuru z'iyo yahora mu muji basha hageze gutaha Eh.
nta wasezeye uwundi yoho nuko bimeze baborewe jewe naherutse yuriye moto Eh.
none ukuguru kumanitse kwa muganga ntumva gashajo ke turaba nawe rero iyo bigenda gutyo Reka ntubona ko twumva ekipe yasha.
yacu ari kubihombya umuntu w'ikiro nkawe iyumvire niho atari mu- nibaramuka buguruye ane akademike atarakira Eh.
azoba arasa umwaka wose tubaye tureka n'iby'ishuri Aha.
jewe narumvise inaribonye ziganira Bavuga gutyo.
bahagere bavuga ngo ushobora guherana ideni ryose ufitiye abantu ehe ariko ntushobora guherana inzoga wanyoye aho ushatse kuvuga iki gafi yako na jewe naciye nsiguza nk'uko kwawe none bakubariye gutya aha ni ukuvuga yuko Aha.
inzoga ugumye uzinwa impera n'imperuka zirakugirira ingaruka mbi mu mubiri wawe shafi yako Eh.
ko nshengera ubwoba bugire nyine uzihebe basha urakoze kuza kunsuhuza Mm.
ukampa n'izi mpanuro Yego.
ewe wa mugore bwa bundi urakomeye urabona uwo murindi wawe uwo menga uracyari inkumi ntiwitwengere mwana w'abantu Mm, erega ashasi kita ahasi ugukomera eh.
ni ubukene ku kubura uwo ntuma uwutuma mu biki wewe hanjera urashobora kuvuga ko ukenye kandi iminsi yose mpora mbona utonda kuri komine wewe sha mu byo nkenesheje n'ibyo birimwo nawe none wewe Sawa.
iyo bariko baravuga ko umukenyezi yova hasi agahagararira iterambere ry'ahabaye wowe ntacyo bikubwira agasi eka na jewe uwo nyemera ko azompemba nogira nk'uko kwawe
ako gasiki sawa ubwira uvuge rero ko jewe ngiye ku ikomine canke nitavye mu zindi nama zose badutumiyemwo mba ngiye guca amafaranga
ewe yemwe Eh, none ico kintu conkura muhira nkaja kwirirwa nshinyamenyo ku ikomine coba ari ryiki kandi nyene Eh.
dorine wanyu ntiyababwiye ko hari inama y'abavyeyi uno munsi ku ishuri wabo yarabitubwiye Eh.
mugabo nkaba nzi ko iminsi yose iyo baduhamagaye ata kindi bavuga atari amafaranga candeka se akaba ari wagenda kandi niyo atagenda jewe ntayo nari kujamo kubera ko utoyitaba agasiki nico nyene erega naho boba babaka amafaranga bayabakira ikirukuri twoyatanga ari ku neza y'abana bacu He, erega naye nibagiye yuko ufise menshi usigaye umeze nka ya mashirahamwe atabara imbabare none ngahagombye kuvuga iki gasiki nico nyene we na- yemwe naho nariko ndihuta numva rero no kuri aho ndayisangira hose baransigurira ibyo bashitseko ntiwumva ko uri umutegetsi badashobora gutangura inama utabonetse ntiwibandanirize ntiwirize abantu kabajende ngo nisigita yagutebeje ewe wa mugobo wewe hariho ibintu uri kuramfinyika ntumva nka neza ariko we nawe uragora kandi ibyo babyiza untomoreye Sawa.
kugira ngo nanjye ndaguhe umuco ku byo wowe utumva neza Eh, mbwa gutomorera ni kare none wewe wonsigurira gute kudahembwa umushahara aho kandi ushobora gutunga n'ibisiga utazi n'iyo byazananye
nukuri n'ubu ndagusabe sikita Sawa.
untomorere neza kuko sindatahura icyo uri kurambari ariko we nawe nk'uko rero womenga urimo uko ndavuga ntugwumva ndebe mugwanyo be wosigura gute ingene ushobora gutunga kirya caduka nambari gwavya ukamurihira amashure yose ivyangombwa byose utazi n'iyo yajaba mbega nivyo wambarira sinumve gasi kuri nivyo nyene nagira ngo rero nanjye ndakubaze esi mbaza ndakwishura mugabo ibyo ari byo byose ririsesi uraturangira aho ukura sha natwe tuze tujeye nzohakurangira ico ndakubaza sa ubwo wowe bizobeje urabizi wewe ibizobejo Sa.
wimenya ko tutari imana canke ivyo bihuriye he nivyo turiko turavuga genda mu nama ntucereze abantu ngo ni jewe urabivuze kandi nivyo nivyo ivyejo biza imana nyo nyene Eh, none wiyumvira ko kirya kibondo rwara uvugana agahemo ko atigeze abavyeyi yaba bigeze hanyuma bagakora ivyaha bagahunga none wewe ivyabo birakuraba
ariko sikita nawe wewe rero Sawa.
uzi ko umuntu wese ahunze ko aba yahunze bibi yakoze none abahunzi iki ko numvise ko nawe we utazi n'amamuko yiwe ariko ugaca upfa gukwegera mu nzu
sikita Sa.
ntacyo uvuga gutyo kandi nawe warabyaye uramenya ko buca bugacana ayandi mukobwa yakunshira imizi ukuzimu Rego, rero nawe we ntuzi uzokurerera ejo turabonanye nugende jewe ndazi ko dorine wanje azitunga mu buzima
mbega ibi utanga ibyo guca amazi aho kuvoma ningoga ngo ujye tuduge ngira ngo mama wanjye wasize na makeya muhira nukuri niyo ntariko yasiga iyo ntari kuduga ntiyoze kandi mvuye kumwonga hewe ntegereza gukurikiza impanuro ya mama aho kandi rero shamwe murahiriwe muri n'umuyugurutse abaganirira twora none gafanze wowe na mama wawe ntimuganira turaganira mugabo ntameze nk'ujya wanyu Kwisuzumisha.
je murandaba iyo mwasohokanye nkumva vyuma ndabamvise umengo muri b'abanyakizungu bahatari rero sha mama ntatize amashure menshi antuka ni umumenaje habishitse kwera yego vrema aho noduga nsa nk'uko namanutse nsa ntitwogana tutihuriye hewe abo ndanashika kwitegereza ingene usa biza by'abantu ni wa wundi akubwira ko umukobwa aho aciye hose baguma bamuraba ko rero ari uko ama yisuganije akamana isuka ariho hose ariko mama wawe yarahise kwera mugabo hari aho arenze urugero n'ukuri iyumvire ko mujyanye n'ahantu aca agenda aragutekera ngo bwira kirya bwira kiriya kandi uri mu nzu y'umuntu ibaze arasarisha rimwe rimwe nawe wasarisha ari mu nzu y'abandi vyarabifuza aha wowe mama ntumuzi ubwize ngo uragira ngo fyo aca akubwira ngo umukobwa ntawe None umushyitsi si?
basi uca wisuganya n'amasoni ukabikora kandi bene urugo baragushimira ko bakebuye basha bo bana n'umungaraho rwayo yaho umukobwa Eh.
umugabo yomwironkeye bayahinira jewe hari aho akora ibintu mwira nk'amaramara reka kumbarira jewe rimwe naramukariye ndamubuza Eh.
ngo ntabacigora reka kuvuga acambarira ngo ucamutunze aho yaba ari hose ngo Eh.
ni ukubaha no gukora Eh.
kandi ncasanga ntawe womukura mu mwanya sha ujya muhungu na jewe arambera simpatike vrema aritonda ntiyakuramukije ntiwomenga ni umujene nka bijya bisazi twigana umenga yakuze kera shani kujya no muhira Eh.
mama nawe mukunda gute reka kuvuga harahamagara ngo mwana Eh.
naja kwitaba nkasanga numva mbwiye ngo si wewe nahamagaye gwara gusa mugabo ni umwana w'indero ndakubariye erega sha francine Mm.
burya no kugorwa n'ishuri Yego, Fred.
mama aratubwira ingene papa akiriho yipfinisha Mm.
ko none ubu yibonamo umugore mugabo kandi natwebwe turabibona n'ukuri erega sinzi ibyo twari ko turaganira na gwara by'ubuzima Eh, eh.
nanze umugani yanciriye Reka kuvuga.
narumiwe yaguciriye umugani nyabakiga france basha n'ubu ndacawe ino Nyamuhungu.
bwoba yambariye ngo umutima w'imfubyi watanze umutwe kumera ivi naca nasubijeyo shana yasha ciyashije ibyo muhungu naho ndamukunda none yongeye kurushirizaho n'ukuri kumbe n'isaje guca iyo hose kumbe wahora umukunda Cyane.
washambiranje ndabimukubwirire ntiwaguhindukirije ko agatima Da. kuranga ubwo burofasha urabona aho umukobwa ari batangura kubwira ngo umuhungu aramukunda noba ntari mwene mama Aho.
kandi nawe we ndumva ko utamurabara ibi n'ukuri oya jewe naho noba ndamukunda Eh.
kuko yaramaze kuba musazane Ah.
dukundana urw'abavandimwe nta kindi ingo tuvome rero tuduge ibyo abahungu ntibaragira kunza mu mutwe mugani wa mama wanje
sha nawe utabiyumvira amatwi asumira bo Eh.
baramaze kuyumvira Hmm, kuranga ubwo bugugusha jewe hari umuhungu yonyimvira
hewe mutama berahiza iyi nama yatevye gutangura aha nje ndiruka ngo nacerewe none muracyari
ndirira nka gutangura aho Emwe, nga nasigaye nicuza n'icyatumye nza ntikuye n'ubucu
urakoze nta nzara kuyica kandi noneho Eh.
ngira ngo ntija guteba mwanange igateba ntaca ndayeba nkitahira ugira ngo hari ikindi bavuga atari ibyerekeye amafaranga jewe nosanga abana banje bamenye Mm?
ni ukuri ntokwita mu ziko emwe nkayarondera Oya, ho.
mu buruhuko ntiboca bamfasha kuyarondera wowe urabatuma bagakunda Mm.
erega hanjera Sa.
uraza kumpanurira umugore areke gukimbukira umukobwa wiwe burya ngo kwandika ntikubuza kwambara ibara Mm, agombye kuvuga iki kamutama berahiza imwe ujya mukobwa wanjye dorine aho hari aho ataha twamaze kugarira nagira ngo ndavuga nyina mukuntu kakajya ku isunzu ry'inzu Yewe ngo data.
nindamurekere umwana ngo ariko ariga ngo arazi icyo akora yemwe gaye aho rero ibyo si byiza mutama nkumviririza nawe kuko nta mukobwa wo kugenda ijoro ni ibara kandi naho yoba data wanje yiga Eh.
igitugu kirakora ntigisumba izose emwe Eh.
aha narariye n'agatongo kugira ndamugurire birya bikoresho bamutumye mbega nyene wewe bakwatsa ngaho
mbega ibikoresho waririye itongo n'ibikoresho nyabaki jewe ataramakaye na minervari Eh.
nta yandi babatumye wowe nta gikoresho ujya mwana wawe yakubwiye ngo bamutumye giciye amafaranga ibihumbi mirongo yemwe gaye ha yemwe nobambesha n'ukuri reka hakagira amafaranga yonyaka muri ino minsi nanjye naje mu nama Yego.
simva ngaha ntamenya ibyo ari byo Yemwe.
Eh, none ko haje mwigisha bose nizere ko aja gutanga amajambo basha arayatanganye Hey.
neza none si inama twumvikane yego yego nyakubahwa Eh, bavyeyi mukoraniye ngaha tugire amahoro n'umumenyi mu gihugu cacu Eh, nagira ngo muntunge kuko natevye kuza kubagisha inama Eh, nimvo zitamvuyeko n'ukuri mungirire imbabazi
none no- none burya inama ntiwayigirije Na- nagira ngo ni diregiteri wenyine yizi Eh, eh, ndaba- ndabona ndabona ko batari bake muri mwebwe muciye mugira amakenga kubera atari diregiteri wenyene aje kugirisha inama nukuri ndiko ndabibona ego nyene nyakubahwa none ni kuki atari diregiteri wenyene yaje kuyigirishiriza Eh?
oya ntimugire amakengo ye none wewe ibibazo byose tuja kukubaza uraza kubitangira inyishu tomoye oya nukuri nukuri nukuri ndabasabye ntimugire amakenga diregiteri ageze ingorane nawe nene zitamuvuyeko azigize ku munota wa nyuma ntibyamukundye ko aba gishobora kuza ariko byose twabivuganye yabimbwiye neza nico gituma natevye nibakureko duge ku ijambo turabe ko twova ngaha buri ko buri ego eh, ntabatebeje nagira ndababwire ko abana banyu bagira batangura ibibazo muri ino minsi nk'uko mubitse Eh, nobasaba rero ko mwobaha umwanya wo kubitegura neza mukagabanya kubatuma tujya dukorwa mwahora mubatuma batasha kugira ngo babyitegurire neza sinzi nk'abandi nayo jiho rwanjye ntacyo yashika akora atari guca inzara gusa reka nawe kubeshya none inzara ziwe zama zakuze iminsi yose kandi nagira ndabamenyeshe rero ko tugomba kongera ko ibirasi bibiri ku byo twari dusanganywe kuko ibyo dufise ntibikwiye aho rero duca tubasaba agatererano k'amaboko canke amafaranga tugire amahoro
Eh, nyakubahwa jewe nagira ndabasabe muje muraraba musaba amafaranga ya misi yose Eh, eh, mbega mubona tuyakura hehe oya murataratara nta misi iheze ngurishije agatongo kanje ngo ku- ngo ngure ikintu kiri aho mwatumye abana emwe sha noneho nituzana ayandi mafaranga mushingana ce no kuzinda gutegereye neza kubera je ntakubesha kandi mwese muvyumva hano twega abana duheruka kubatuma ikintu citwa ifaranga uranyumva neza nga mushingano mu ntango z'uyu mwaka kandi ngaha n'abantu aho nikora ntayo twabatse noneho iyo uvuga watanze urinze kugurisha itongo avuye he Eh?
nyakubahwa ntiyirirwa arakugora jewe icyo kibazo abagije twari twakiyaze Mumare ibi.
ndamusigurira neza ko yoraba neza ko umwana wiwe atamuhenze akamwaka amafaranga yikoreshereza ibindi uraraba neza vyoba ari ambeshe yamara na nyakintu agifise Mm, ambeshe yamara kandi na nyakintu agifise n'ubu yokizana nka kibere muta dukuri tomo none nyakintu kimeze gute yewe twakibatumye ngo gikori jewe ntawe emwe jewe nyakintu narakiboneye caramfotoye ndibona ko ari jewe nyene Hey. hanyuma ndavuga hanyuma ndavuga kiransubiramwo mwijwi Eh. mbere wanashaka mbere wanashaka yarafyonze kandi arashira kuri nyina M- m- mbona aragiyemwo
umeze nakubeje rero muta Hey.
Wowe warahinze. urumva umwana wawe yaraguhenze araheza ico kintu twebwe ntaco twabatumye
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye naho ubutaha nshuti z'ijwi ry'amerika intamenwa niyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tukaba tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma ya enjeniyeri nelson robt afatanije na innocent kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika mukomeze kandi kugira wikendi nziza